mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu fm ijana na kane n'ibice bitatu aho ni mu rwanda naho mu burundi mudukurikira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri
yamusobanuriye ku ngorane zisanzwe zihari ngaha mu karere nk'aho oh, hariho ibirego bimwe na bimwe muzokumva yuko hari nk'impunzi mu rwanda ziba zishaka gutaha mugabo bikumvikana yuko abategetsi bo mu rwanda bataba bashaka yuko icyo kintu kiba uwo ni alain diomede nzeyimana icyegera cy'umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga ibyerekeye amakenga umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yashyikirije umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR Filippo Grandi mu ruzinduko arimo i Bujumbura mu Burundi iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye harimo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri mirongo icyenda na kane yabereye i Nairobi muri Kenya hamwe n'iyerekeye inama y'abasarukira abandi mu mujyi wa Bujumbura mu murwi w'igihugu ushinzwe kumenya ukuri ku mabi yabaye mu Burundi no kunywanisha abarundi turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya mube hafi ya radiyo yanyu na telefone zanyu amakuru yo mu karere tuyahereye mu burundi umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ku isi Filippo Grandi ari mu ruzinduko mu gihugu cy'u Burundi kuri uyu wa kabiri yabonanye n'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza Bwana Grandi yemeye ko agiye guhuza abo ikibazo cy'impunzi kireba mu Burundi no mu Rwanda kugira ngo abarundi bahungiye mu Rwanda batangire gusubira mu gihugu cyabo nk'uko abahungiye muri Tanzania barimo kubigenza umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Raymond Zimana adufite inkuru irambuye Icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi yemeje ko umukuru w'igihugu yashimikiye ku ngorane z'abategetsi b'u Rwanda badashaka ko impunzi z'u Burundi zitahuka mu gihugu cabo. Alain Diomede Nzeyimana yavuze ko n'ikibazo cyo kudahuza ku biharuro by'abarundi bahunze igihugu cashikirijwe uyarongoye ico gisata c'ishiramwe mpuzamakungu.
Yamusobanuriye ko ingorane zisanzwe zihari ngaha mu karere nk'aho oh, hariho ibirego bimwe na bimwe muzokumva yuko hari nk'impunzi ziri mu Rwanda ziba zishaka gutaha mugabo bikumvikana yuko abategetsi bo mu Rwanda bataba bashaka yuko ico kintu kiba yamubwiye kandi nibi ibibazo vy'ibiharuro vuga ngo uh, impunzi z'abarundi ziri hanze ngo zingana gutya na gutya ati ico nico umukirabe kuko ntibiha izina neza uh, ishirahamwe rikomeye nka HCR Filippo Grandi arongoye ishyirahamwe riraba ivy'impunzi ku isi yavuze ko ashima ko hari impunzi z'abarundi zigera ku bihumbi mirongo ibiri na kimwe zimaze gutahuka zivuye mu gihugu ca Tanzania uyarongoye HCR yemeza ko abari mu Rwanda bitaborohera gutahuka avuga ko agiye gufasha kugira haba ihuriro ry'indongozi z'u Rwanda n'u Burundi kugira baganire kuri ico kibazo Je lui ai dit que c'est toujours un peu plus compliqué du côté rwandais, on le sait, mais je lui ai dit que Namubwiye ko bigoye ku ruhande rw'u Rwanda, ariko ko twabonanye na Perezida Kagame, uno munsi tukaba tubonanye na nkuru nziza, twumvikanye ko twoshiraho ihuriro ryo kuvugana kugira byige ibibazo by'impunzi z'u Burundi ziri mu Rwanda.
dialogue pour examiner toutes les questions relatives aux réfugiés burundais. Uh, au Rwanda. On a ce cadre, vous le savez, avec la Razi ko iryo huriro risanzwe ririho mu gihugu ca Tanzania ni ngombwa ko ibibazo by'impunzi bitorerwa umuti mu biganiro à travers le dialogue, à travers la discussion.
nayo ku bijanye n'ibiharuro bidahurizwa ko Grandi avuga ko ivyo HCR itanga atovuga ko atari ivyo ariko ko hariko harakogwa isuzumwa mbere yakoreshejwe ubuhinga bwa none kugira abafise amakenga ku biharuro arangire Alors j'ai dit euh, au président de la République, je ne pense pas que c'est des faux chiffres.
Nabwiye umukuru w'igihugu ko nemera ko atari ibiharuro bitari byo ariko ko ari ibiharuro bitegerezwa gusuzumwa twarabitanguye mu bihugu byose birimo impunzi z'abarundi kandi tuzobikora ku buhinga bwa none nosaba leta y'u Burundi gutenyenya kuko ni igikorwa gifata akanya dushaka kubikora kugira amakenga ahere kuri uyu canke uriya mais on va faire cette vérification de la manière la plus efficace possible abajijwe nimba uburundi buzo kwitaba imibonano bagiye gukorana n'indongozi z'igihugu cy'u Rwanda ku kibazo cy'impunzi z'abarundi ziri muri ico gihugu icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yishuye ijwi rya Amerika ko Burundi buzo kwitaba iyo mibonano murabwiteguriye cyane rwose nyine cyubahiro mukuru w'igihugu yavuze yuko igihe cyose iyo nama bazoyituma ko abasanzwe babijeje mu bushinganajwi hagati mu gihugu cyangwa n'abandi bose bashobora kugira icyo batereye kugira icyo kibazo gitore inyishu bazogira inama hanyuma bazorondera ikibanza kitari muri ibyo bihugu bibiri aho bashobora guhurira hanyuma bagatora inyishu ibyo bibazo ku birego bya leta y'u Burundi ko hoba hari abakozi b'ishyirahamwe HCR babuza abarundi gutahuka Filippo Grandi yabihakanye avyamirira kure akavuga ko ico abo bakozi batemera ari ugushaka gutahukana impunzi ku nguvu uyarongoye igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu kirabe vy'impunzi kw'isi ya HCR yashimiye indongozi z'u Burundi kubera zihaye ubuhungiro abakongomani bagera ku bihumbi mirongo irindwi na bitatu Grandi akaba yemeye ko igisata arongoye kigiye kurondera uburyo bwo guteza imbere mu kibano aho izo mpunzi ziri i Bujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika hemo ngushimire kuri iyi nkuru tunyarukire noneho muri Kenya aho kuri wa kabiri abanyarwanda baba i Nairobi bahuriye mu bigo by'ibiro bya ONU kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri mirongo icyenda na kane ambasaderi James Kimonyo uhagarariye u Rwanda muri Kenya yahamagariye ibihugu bicumbikiye abakoze jenoside kubohereza mu Rwanda bakaburanishwa cyangwa bagacirwa imanza aho bari yanasabye ko ibihugu mu bihugu hose byose hajyamo amategeko ahana abapfobya jenoside abahagarariye ibihugu n'amashyirahamwe mpuzamahanga harimo uhagarariye onu i Nairobi nabo bari bari mu muhango warimo n'abacitse ku icumu batangaga ubuhamya mugenzi wacu Eroje Wirikaneza nawe yari ahari adutegurira inkuru nabuze abana banjye batandatu n'uwo nareraga wa karindwi mbura umugabo mbura abavandimwe babiri n'umugore w'umusaza wanjye sindababara gutera bari benshi uri josephine murebwayire umukenyezi w'imyaka mirongo itandatu n'ine yasigaye ari inkokore mu muryango wiwe yari yavuye ikigara cyo gutanga ubuhamya bw'amahano yabonye mu kiringo cy'iminsi mirongo ibiri n'itanu inyuma y'ukubura biwe bose namubajije uko yiyumviye abivuga iyo wagize ibyago uhorana agahinda mbyibukana agahinda nta nzigo mfite kuko inzigo irica ntabwo umutima wanjye nawe wikoreza abanyiciye ahubwo mwikoreje abana banjye n'umugabo wanjye ariko murebwayire yemeza ko kwihora atari uwo muti yitanga ko akarorero k'ingena abanye n'abamwiciye hamwe n'abamutemaguye mu mutwe akagarukira ku cobo barahari baraboneka bamwe barafunzwe abandi barangije ibihano byabo turi kumwe turabana uwasabye imbabazi uyu munsi yaratashye ni umuturage nk'abandi kandi iyo usabye imbabazi urazihabwa abazisabye narazibahaye ariko abandi baracyari mu bihano byabo ariko imiryango yabo turabana ntabwo rero umugore namuhora umugabo cyangwa umwana amuhore se kwihorera kirazira kwihorera ni icyaha gikomeye kuko iyo wihoreye ntacyo uba urushije uwaguhemukiye iyo yamennye amaraso nawe urayamena ingaruka zo kumena amaraso ni ukuba igicibwa nawe mu ijambo ryiwe ambasaderi james kimonyo aserukira u rwanda muri kenya hari icyo yashimiye onu hano aragisigura kuva muri mirongo icyenda na kane yari jenoside yakorewe abatutsi ariko habaho ikintu cyo gukoresha inyito cyangwa imvugo idasobanura neza ibyabaye mu rwanda kubera yuko niba wumvise n'ubuhamya bwa josephine hari abantu bahigwaga niyo mpamvu bageze muri kuri hariya kuri seminari barababwiye ngo abafite indangamuntu z'abahutu muzizamure nimusohoke hasigara abatutsi iyo nyito rero yo muri oni yo kuvuga ngo ni jenoside yakorewe mu rwanda gusa nta kisobanura iyo uvuze ngo yakorewe mu rwanda ni ukuvuga ngo ni abandi banyamahanga baje kuyikora ku itariki ya makumyabiri na gatandatu z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka oni yakoze rezolusiyo yafashe icyemezo cy'uko izajya yitwa jenoside yakorewe abatutsi uyu munsi w'itariki ya karindwi za buri kwezi kwa kane kwa buri mwaka zajya yitwa umunsi wo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda niko bizajya bivugwa twabashimiye ku byo bakoze n'icyemezo bafashe kugira ngo iyi nyito ijye mu mateka tube tuzi neza ko jenoside yakorewe mu rwanda yakorewe abatutsi nanavuze ko mu ijambo ryanjye babyumvise yuko ntawuhakana ko abahutu batishwe barishwe ayo moko haravuga ko atari byiza kuyavuga nayibajije umucikacumu murebwayire ayo moko niyo yazanye ibi byose kuyavuga ariko utayakuriza ngo uyagire ikintu gikomeye wayavuga ugaragaza amateka yabaye ko ntacyo byatugejejeho ariko ukimakaza ubumwe bw'abaturanyi ari abarundi cyangwa ari abanyarwanda mu karere naho bakagombye kwigira ku rwanda bakabona ko ibyabaye mu rwanda ntacyo byagejeje ku babikoze ko nabo babonye ingaruka zo guhunga no gupfira mu mashyamba uko kubana neza niko n'abarutse vuba bifuza uyu musore yavutse imyaka ibiri nyuma ya jenoside nayo umwigeme yabaye ari agakobwa k'imyaka ibiri gusa ibyishimo nko tuyi ibyabaye amateka yabaye menshi n'ibyabaye ko bitari byiza no kugira ngo tubirwanye bitazongera kuba nibyo mba naje no kwiga kwibuka ni ngombwa cyane kuko iyo utamenye aho twavuye ntabwo tumenya n'aho tujya ni amateka y'igihugu cyacu muri rusange nkwiye kumenya nanjye ndi umwe mu bagomba kugira uruhare kugira bitazongera kuba mu gihugu rero twese biratureba ari abavutse mbere ari abazavuka nyuma ari n'abataravuka kwibuka abakiri bato icya mbere ni ukwiga amateka y'igihugu cyacu kugira ngo bamenye uko jenoside yagiye itegurwa ikanashyirwa mu bikorwa kugira ngo batazongera kugwa muri uwo mutego ico cifuzo josephine aragishimangira urubyiruko rero narubwira kumvira abarutoza ibyiza kwanga ikibi guharanira amahoro bakanga icyo ababyeyi babo bakoze no kutazongera kugwa mu mutego w'ibyo bakoze abamaze kuwugwamo ambasaderi kimonyo asaba ubutungane kubakurikirana aho bari hose abakoze ariya mahano bakica abantu bakaba bihishe mu burayi n'ahandi hantu muri amerika n'ahandi hose niba dushaka gufatanya ngo iki kibazo tukirangize gihere ni kuki aba bakoze bataza mu butabera turavuze ngo niba mudashaka kubazana mu butabera bwo mu rwanda mufite ubucamanza namwe mubajyane mu butabera basubize ibyo bakoze dukomeze ubuzima mu kubaka ibihugu byacu ntituzongere kubona jenoside aho ari hose mu rwanda cyangwa se hanze yaho ntabwo dushobora kurangiza ikibazo tudahannye abakoze amahano tutanabujije abantu bakomeza kugendana ingengabitekerezo ya jenoside niyo mpamvu ku ngingo ya kabiri nasabye ko n'abapfobya n'abahakana jenoside jenoside nabo bagomba gushyikirizwa ubutabera kuko hari amategeko abahana ibihugu bitayafite biyashyireho ibifite yo guhana holocaust iriya bwicanyi bwakorewe abayahudi bafata ayo mategeko bongeremo na jenoside zakorewe ayandi moko harimo n'abatutsi uwaserukiye onu mu mihango y'uwo munsi yagize ati u rwanda rwakuye isomo muri jenoside yakorewe abatutsi natwe nk'isi dutegerezwa kurikuramo mu ndwi iheze antonio guterres umunyamabanga mukuru wa onu mu ijambo yashikirije hibukwa umunsi mpuzamakungu wo kurwanya jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda yagize ati iterabwoba n'ihonyabwoko bibandanya kwibonekeza hagati muri twe kandi dutegerezwa kuba maso eroje urikaneza nairobi ijwi rya amerika eroje urakoze dusubire gato mu burundi umurwi w'igihugu ushinzwe kumenya ukuri ku mabi yabaye mu gihugu no kunywanisha abarundi seveyere mu magambo ahinnye y'igifaransa ukomeje ibikorwa byawo usaba abaserukira abandi mu mujyi wa bujumbura guhitamo abantu bazakira abazi amateka mabi yo mu bihe byahise ku byabaye mu burundi umunyamabanga mukuru w'umurwi severe ibyo yabivugiye uyu munsi kwa kabiri mu nama n'abaserukira abandi mu mujyi wa bujumbura inkuru mwateguriwe kandi mugezweho n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika evariste nzikobanyanka wakurikiranye ibikorwa by'iyo nama igituma ashinga iyo migwi yo kwakira abashikiriza ayo mabi n'ibyo babonye ni uko umugwi severe wonyene atabyo kwishoboza bisigurwa n'umunyamabanga mukuru w'umugwi severe umufasoni clotilde deniragira abo bantu rero tugiye kubashyiraho nk'uko twabikoze no mu zindi ntara zose hagati mu gihugu kuko twasanze nk'uko mwabikurikiranye nabivuze turi bake cyane mu mugwi ku buryo tudoshobora gukwira igihugu cyose ngo dushobore kumviriza abo bantu uko bangana ariko tureze tugatora abantu baba bizigigwa abantu baba bizigigwa no kuvuga abantu bibanga kuri uno wa kabiri aherekejwe na bamwe mu bakomiseri b'uwo mugwi batunganije inama mu gisagara ca bujumbura iyo nayo yari yerekeye abaserukira abandi mu mashirahamwe mu mashengero no mu ntwaro ni kugira bagende gutora abazorangura igikorwa cyo kwakira abahuye n'amabi cyo kimwe n'ibyo babonye deposition mu gifaransa umunyamabanga mukuru wa severe yabwijwe rya amerika bimwe mu byo babiranga abo abaserukira abandi bagiye gutora twasabye yuko bazodushiriramo abantu batari munsi y'imyaka mirongo itatu n'itanu ariko bakadushyiriramo kandi abantu bize amashuri twasabye amashuri yarengeye cyane twasabye nk'abafise nivo ade no kuduga ariko muri abo rero twabasabye kudupopoza twabasabye ko baraba ibwirizwa shingiro icyo rivuga ni ukuvuga dutegereza gushyiramo abarundi bava mu bwoko bwose abahutu abatutsi abatwa ariko kandi twasabye yuko muri abo bazodupopoza hategereza kubamo umukenyezi nimba bapopoje abantu batatu hazotegereza kubamo umukenyezi umwe n'imiburiburi ikizira kikaziririzwa nuko baba bari mu nzego z'imigambwe canke mu ntwaro nk'uko umufasoni abivuga iminsi ibiri itangwa na severe kugira mu mazone abantu babe bahuriye ku bantu batomoye bakora neza icyo gikorwa cyo kwakira abakomerekejwe n'amabi yo muri kahise abitabye iyo nama basanga ari gito emeline muhorakeye icaba abacurongo ishyirahamwe ry'imvukira zo muri komine mukaza ari muri abo gutanga iciyumviro cyangwa kugira depozisiyo y'ibyo waciyemo ni ibintu numva ko jewe ntaco bihagarika ayo makriteri nayumvise kandi je suis convaincu ko ntigeza kujagira iyo depozisiyo mugabo uwo mwanya mutanze niwo je mboramo amakenga ikindi kugira miraheze nashaka kubwira abantu bose bazokora ico gikorwa co gutora abo bantu ntimugifatare legere ntimugifatare legere kuko gishobora kwica byinshi mu gihugu ntimuri ayo migambwe ntimuri abo mubana turi benshi ngaha tuzi ibyabaye nimugifate nka nkama umuntu ntabe kubera muzina nke kubera umugambwe kubera iki n'uwo muvukana urashobora kuba umuzi ukavuga uti uyu ntashoboye kuja kwicara imbere y'umuntu ngo agere sagesse yo gufata iyo depozisiyo ni ukuri twitonde turabe n'ikintu kitokomeretsa abenegihugu kuko turi mu bintu bitoroshe umukuru w'igisagara cya bujumbura yari yitavye iyo nama ahumuriza abafise ayo makenga fredi mbonimpa afise ico afatira ko mu kuvuga ko ico kiringo gikwiriye ni uko abanyagisagara begeranye kandi bazinanye umunyamabanga mukuru w'umugwi severe ashima ko iyo ntambuko yo kwegeranya ibishikirizwa n'abahohotewe hamwe n'ababonye amabi yabaye mu gihugu kuva mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na kabiri gushika muri bibiri n'umunani kigeze ku musozo yabwijwe rya amerika ibikorwa bigiye gukurikira ntitubyegeranye ngo tubyicarike mu byicare tubyegeranye kugira ngo tubikorere ko kuko nk'uko nagenda bivuga mwabyumvise neza yuko turi ko dutohoza ukuri ku mabi yose yabaye mu gihugu cyacu mu gutohoza ukuri rero hariho ibyo urondera kandi ibyo urondera ntubigumiza aho byanditse urabikoresha urabisoma urabitohoza ubu turi ko twakira abahohotewe bashikiriza ibyo babayemwo bibabaje amabi babayemwo ariko turebye kubyakira tuzoheza tuce tubitohoza kandi kugira ngo muri iryo tohoza tuzoba turi ko turakora dutora ukuri ariko si ibyo byonyine bizotwereka ukuri tuzorondera n'ibindi tuzorondera ibinogo rusange aho biri tuzorondera abanyurujwe atawamenya irengero ryabo tuzorondera abagandaguritse taco bazira turondere kandi na ba bandi bakiza abandi igikorwa cyo guhakira amabi yashikiye bamwe mu barundi co kimwe n'ibibi vyabaye muri kahise k'u Burundi umugwi severe washinzwe kugira umenye umenye ukuri no kunywanisha kigeze mu ntara za nyuma izo nazo nimero ya bujumbura n'intara ya bujumbura kuri cumi n'umunani zigize igihugu umugwi severe umaze kwemeza abazotangwa n'imvukira zo mu mazone ya meri ya bujumbura abo nabo bazoca baja ku kivi hatarenze ku munsi wa kabiri w'indwiza bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda imyaka makumyabiri n'ine irashize nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane kunga imitima bigeze he inzira iracyari ndende nk'uko christophe mbonyingabo abisobanura mbonyingabo ni umuyobozi wa karisa umuryango wa gikirisitu ugamije isanamitima ubwiyunge n'iterambere rusange byari mu kiganiro murisanga mu kanya gashize na mugenzi wacu thomas kamirindi koko inshuro ya mbere iyo ugiye kureba umuntu warokotse jenoside yakorewe abatutsi n'uwayigizemo uruhare wamuhemukiye ukabasaba ko wifuza guhura nabo hari navuga ko harimo ibice bibiri bitewe n'aho abantu baba bageze muri urwo rugendo rwabo kuko baba bararutangiye binyuze muri za ntambwe zose zabaye ari gacaca n'ibindi cyangwa n'uko basanzwe baturanye hafi na hafi n'inshuro bahura hari abo uhura nabo rero bakabanza kwibaza no kubaza byinshi impamvu wongeye kubahuza cyane cyane abakoze jenoside bagafungwa bagafungurwa banza kwibaza ati se ko noneho narangije igihano nkaza ngasohoka nkitwara neza ubu noneho kandi murashaka ngo bigende bite haba harimo rero navuga ko haba harimo kwishishanya n'ubwoba ariko nanone kubera ko hari izo gahunda nyine zimaze igihe n'izo intambwe banyuze muri gacaca baritabira ntabwo tuba twabatumiye ari babiri gusa tubatumira ngo baze mu kiganiro tuba dufite cy'amahugurwa rero baza harimo kwishishanya n'ubwoba batazi ibyo batumiriwe ariko baraza mu yandi magambo imyaka makumyabiri n'ine irashize ubwoba muracyabubona hagati y'abantu bari kuri izo mpande zombi nibwira ko tumaze gutekereza ko ubwoba bwaba bushize nyuma y'imyaka makumyabiri n'ine mu by'ukuri byari ukwigiza nkana kuko ubwoba icya mbere bukomotse ku bintu byinshi ariko nyamukuru bikomoka ku rugendo umuntu aba agifite mu mutima we bitewe n'ibyo azi neza dufate uwarokoze jenoside uwarokoze jenoside wamuhemukiye ari umuturanyi we yari inshuti ye bari barakuranye barabanye aramuhindukirana aramwicira abantu nabo bashaka kumwica urumva uko ishusho asigaye amufiteho uko imeze hanyuma nk'umuntu mu mutima we akaba wenda yarifuza ko uyu muntu nawe yagapfuye cyangwa yakaheze no muri gereza ariko noneho kubera gahunda nziza ya leta uyu muntu arafungwa aragarutse kuko yamaze no kwemera icyaha no gusemeza aragarutse ariko n'uyu wagarutse ntabwo azi uko uyu nguyu azamwakira uyu munsi nakubwira ko rero ubwoba buracyahari hari n'abahura akaba adashobora kumugira icyo amutwara ariko umugaciro undi agaciriya cyangwa yamusuhuza akamurebera kure cyangwa yamubona aje mu kabari agasohoka rero ubwo burahari kandi ntekereza ko burumvikana kuko burya ngo ntawe utinya ishyamba atinya icyo yahuriyemo nacyo urugendo rero ruracyari rurerure muracyafite akazi kenshi kunga kunga imitima ni urugendo rurerure isanamitima ni urugendo rurerure rutanapimwa n'imyaka rudapimwa burya kuko ririmo ibintu byinshi mushobora kuba muri abantu babiri mugahura n'impanuka mu modoka imwe umwe ikamukoraho kuruta undi kandi mwari kumwe niyo mpamvu rero urugendo rwo gufasha abantu gukira ibikomere byo mu mutima urugendo rw'isanamitima ruracyari rurerure uyu musore w'imyaka cumi n'itatu witwa prince yatugondoje ati ndashaka kuvuga prince we urashaka gutangaza iki ku ijwi ry'amerika hirya natangaza ni uko nahumuriza buri muntu wese watishe ku icumu nkamubwira yuko bitazongera neba ageni prince urakoze cyane yego tuzakomeza tubakurikira turabakunda cyane yego natwe turabakunda prince we urakoze rwose komera eee murakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika dufite kuri telefone kandi na thierry aho ishakiye thierry yego ufite akabazo se cyangwa icyiyumviro kino gihe ni mu gihe u rwanda rusanzwe ruriko ruribuka igihe kibi rwaciyemo cya jenoside rero mu bihe bimwe biba bikenewe n'ibyo ko haba abantu baza kugarukira ku bantu bahabonye ibintu bibi bibi byagiye biraba bicirwa mu maso yabo cyangwa ibindi nicyo gituma icyifuzo cya mbere nagomba kubanza gushimira iryo shyirahamwe ariko nagomba kubaza uwo muntu ariserukira biraborohera koko gusanasana abantu babonye ibintu nka biriya twumvise aho abantu bicwa bakerewe babona uku biraborohera koko cyangwa ntaho babona rimwe na rimwe bibagirira ingaruka mbi mu gihe usanga hagiyemo ingo za politiki ntawo baraza ko mburaza bakurikirana uvuga ati mwebwe muri ko muratuvogera hanyuma nagomba mbaze uwo muntu nyine nta gihe n'igihe wamenga kirekire hageze yuko ukuri kumbure kumenyekana ko n'intahe ikokera abakoze bijya byaha nagomba namubaze ikintu baterera cyangwa bahora bafasha mu gihe imanza za jenoside zigeze ikintu bahora bafasha abo bantu bafasha mu bintu bijyanye n'ubutungane kiba ari ikihe hari ibyo bamaze gushikako nuko murakoze tomasi ye urakoze cyane thierry mbonye ingabo we karame wabumvise rero prince uriya musore na thierry wamwumvise ya ngira ngo prince nyine ni ukumushimira kuko ku myaka ye kuba mu by'ukuri yumva afite umutima n'umugambi wo kuvuga ngo ntibizongere neza ko bidakwiye kongera se no mu rwanda gusobwa n'ahandi hose ku isi kandi koko byari bikwiye no guhera kuri iyo myaka y'abantu bakiri bato bakabyumva bakabisobanukirwa hanyuma kuko bagafata umugambi ngo ntibizongere tukabyamagana atari mu magambo ahubwo kuko ari no kuvana amasomo muri ibi byose byabaye mu rwanda n'ahandi bishobora kuba kugira ngo ayo masomo tuyubake ngo kuko bye kuzongera rero namushimira cyane hanyuma kuri tiyeri niba namwumvise neza afite ibibazo nka bibiri cyangwa bitatu cyambere abaza niba mu by'ukuri byoroha bitworohera gufasha muri urugendo rw'isanamitima cyane cyane ku bantu babonye ibintu bikomeye ni koko ntabwo umuntu yavuga ko urugendo rw'isanamitima ari urugendo rworoshye kubera ko nkunda gusetsa abantu babwira ngo niba gukira malariya hari ubwo ifata iminsi irindwi cyangwa ikanarenga ari malariya urugendo udashobora kubonesha amaso urugendo utabona icyuma kirupima rw'imbere kumenya mu by'ukuri uko rukira biragorana cyane kubera ko hazamo n'ibindi bintu bitandukanye ariko nanone mu myaka irenga icumi maze muri uyu murimo ni uko nabonye ko birashoboka birashoboka nabonye abantu b'ingeri zitandukanye bari hafi cyane bumvaga nabo ubwabo bumva bidashoboka gukiranya ko ariko nabonye ko gukiranya ko kurashoboka gusa ni urugendo hanyuma icyo yabazaga ngo se nta ngaruka mbi dushobora guhura nazo ngo wenda ntabwo namenye neza icyo yashaka kubaza ko numvaga ari nk'ababaza twese nta ngaruka mbi twahura nazo abanyepolitiki batubwiye ko turimo tubavangira niba ariko nabyumvise ntabwo ntekereza ko gahunda y'ubwiyunge gahunda y'isanamitima mu rwanda ari aho itandukanye cyangwa ibangamira gahunda zindi za politiki kubera ko n'igihugu gifite komisiyo y'igihugu n'ubwiyunge ni imwe muri gahunda za leta icyo dukora twebwe nk'umuryango utari uwa leta ni uko twe tujya hasi hariya ku muntu ku wundi mu giturage tugakora intambwe mu by'ukuri ntanibwira ko na leta ubwayo byayorohera kuhagera kubera ko yo ishyiraho inzego ku rwego rwa politike igashyiraho ibijyanye n'umutekano n'ibindi ariko ibijyanye n'isaramiti mu bundi hanyuma ndashidikanya ko ari umurimo wa sosiyete sivile cyane cyane amadini n'amatorero kubera ko ariyo kuko afite uburyo n'inzira agera ku mutima bwafasha abantu kuko kugera kuri iyo sanamitima rero nta nta kibazo kubera ko ntawe dushobora kubangama cyangwa kugongana na gahunda cyangwa na politiki ihari mu rwanda ikindi yabazaga ni ikijyanye n'imanza ntabwo namenye neza icyo yashaka kuvuga ariko icyo nakivugaho ni uko twagiye tubona aho muri iki gihe wenda abantu bamwe muri za manza za gacaca ari abantu bagomba kwishyura imitungo kandi batayifite badafite ubushobozi bwo kwishyura kuko barahari iyo aba bantu bamaze kuza muri iyi gahunda yacu twagiye tubonaho uwarokotse jenoside nyuma yo gutera iyi ntambwe akumva atangira urugendo rwo gukira akumva atangiye kubohoka twagiye tubonaho rwose abwira uwamuhemukiye ati kuva ndakubabariye si wowe ibyo wakoze gusa ahubwo nawe wa mwenda wakanyishyuye ndawukubabariye kubera ko amaze kubona ko nubwo yakomeza guhatira ko uyu muntu amwishyura mu by'ukuri nta bwishyu afite kandi ahubwo bikomeza kuzana no gukuza za nzangano hagati yabo noneho agahitamo kumubabarira icyo nagiye mbona navuga ko wenda kuri ikibazo cya keri nagiye mbona bigera kuri iyo ntambwe y'uko iki cyari ikibazo cyari kiri hagati y'abantu bombi kubera iyi ntambwe barokoza jenoside mbere nabyo kubihara ahubwo ati nakubariye abantu ntabwo ibintu ari byo nananirwa nabyo ndakubwira ko babariye reka tuzajye ku kagari hanyuma nkwandikire wenda uburangiye icyo nicyo navuga rero byagiye bikora ku kuri iki gice cy'ubutabera mbonye gabo aho ngaho kujya ku kagari nkwandikire ni irangiza rubanza yego kuko uwo muntu aba yarakatiwe n'ubutabera gacaca ni ubutabera noneho rero ntabwo bo hagati yabo bagira gutya gusa ngo ndakubabariye ngo birangiriye aho ngaho bagomba kujya ku nzego zishinzwe irangiza rubanza cyane rwose nicyo nari mvuze nyine ko bajya kugari kugira ngo abikore imbere y'urwo rwego rushinzwe irangiza rubanza bamenye ko nta rubanza bifitanye hagati yabo ndagushimiye cyane muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone turi kumwe na louis michel michel we komera komera yego yego ufite akabazo se cyangwa igitekerezo numvise mufite akazi gakomeye cyane kunga umuntu wagira uwiciwe n'uwamwiciye birakomeye cyane ariko ntibikomeye ariko birakomeye iyo bose babishaka ntabwo biba bikomeye ariko noneho mwega muramanuka sinzi niba mudakorera mu mujyi atari yose yeze yanyu iri mukaza mu giturage hano hasi kuko nibo abo bantu bari mbega muvana hehe waje depurasoma finansoma muyikura hehe aho ntibibagora yego icya mbere abajije ni ikijyanye naho tuvana ubushobozi bw'ibyo dukora kuko burakenewe kandi koko mpereye ku byo yavugaga ni umurimo ukomeye ariko ni umurimo ushoboka kandi ni umurimo mwiza ngewe ndawukunda imyaka mumazemo ni umurimo nkunda cyane kuko utuma ubona ikindi gice cy'umuntu imbaraga zindi umuntu afite zirimo igice cy'ibyiza kandi koko turamutse tubivomereye byagera ku byiza ariko bikenera koko ubushobozi kugeza ubu rero nk'umuryango utari uwa leta umuryango udaharanira inyungu ubushobozi tubavana mu bantu batandukanye twakwita abaterankunga inshuti muri iyi myaka tumaze bagiye babona ibyo dukora bakabikunda bakabona umusaruro wabyo bakifuza ko hari icyo bafasha mu bijyanye n'amafaranga n'ubushobozi cyangwa nyine n'abandi baterankunga nubwo bataraba benshi cyane nk'uko ibikenewe bihari ntekereza ko impamvu rimwe na rimwe hari igihe abantu bamwe bafite amafaranga kuko abantu bafite amafaranga banayatanga mu bintu nk'ibi ariko iyo bumvise umuryango wa gikristo hari igihe batekereza ko ari idini cyangwa bakibwira ko mugiye kubwiriza abantu bakumva batashyiramo amafaranga yabo abandi nanone bakavuga bati mu by'ukuri mu rwanda ubwiyunge twabugezeho ku gipimo kiri hejuru cyane ntabwo ariho hari priorite muri iki gihe hari ahandi hakenewe bigatuma ubwo bushobozi butaboneka nk'uko tubyifuza cyangwa bukenewe mu bikorwa ariko tubona imana idufasha bukagenda buboneka bw'ibyo dukora bitoya bitoya ariko bitanga umusaruro uwo ni bwana christophe mbonyingabo wavuganiraga na mugenzi wacu thomas kamirindi mbonyingabo ni umuyobozi w'umuryango wa gikristo ugamije isanamitima ubwiyunge n'iterambere rusange baganira ku byo uwo muryango ukora mu nyuma ya jenoside yo muri mirongo cyenda na kane inshuti rero ibiganiro byacu ntaho bihumurije suremani taraware na fatuma karara arimasi kuri mikoro ya mukankusi mukomeye